hello my correct people. welcome to Bossa corner gist tv if not today na they decompose o say you dey think whether may you subscribe to my channel I beg, may you subscribe hit on the notification bell so dat anytime when i dey upload new video you go dey get the notification so my correct people, when they like me they share me out god will bless you now so without wasting time guys let's go so my correct people, i don't bring another gist come for now. mm. so for those one they say make i go find another job mm, you sef go and look for another job go do your own and my own i they do you come for my platform come they tell me say make i go find another job you see am say na you no get shame so my correct correct people, without wasting time without minding people, shebi una know this man This one na sunday Igbo. You understand me? And this one na Tinubu. And this one na Adeyinka grandson. When they carry for Scotland since 2019, e don dey for uh, uh, their uh, for police. No, not be police. Dey for jail. So say they come arrest am for many things that time so my people, if i make i too go far I our grandson The man when hin dey fight everybody know ah, When wen hin long they fight for all these political things. now they can't arrest and last time they say na this thing be as they can't carry and go say they dey terrorize dis eh, tin me i know say na from nigeria na they carry that one put for hin head my correct correct people. as i did so it e dey hurt to the boy don't cry The man no be boy he don't cry come and say I beg, say make the come rescue say he say fingers don decay mm. say for they don't give am something british government don't give am something say make the body dey decay say e go come dey kpai gradually so the this thing Now they right come and now say okay o oh, my people, i say since when they carry and say all these people wey be yoruba nation people, say yoruba na im plenty pass hausa na im plenty pass not say now yoruba plenty pass igbo you understand and na dem get money pass e say whether una don't ever see where non native for america rule so na don see where non-native for america rule he said non-native for america He said obama dem dey say black dem dey deceive una black black black obama na kenya His mama mama na kenya You know his papa na kenya na his mama be oyibo you know Now we didn't talk. I mean, he said so make una no dey deceive una again So there is no how there is no how when they they go comot british pipo na british person na im dey be prime minister so dem no get how dem take dey fight am say make another person comot come be di president say dem go gree give di pipo anoda land say if yoruba comot today e say mm-hmm. everywhere say dem go fall e, wetin dem wan lay on mm-hmm. e say abeg tinubu wey e dey go for presidency e say make dem vote for am na wetin he talk, o oh? He say make una vote for eh, tinubu you understand me He say make una vote He say as he dey so he dey for jail so nobody find am come He just dey fight for nothing He fight for nothing now see problem when he come land say nobody nobody fight for am nobody find am come e fingers don decay He say e fingers all don decay e hands Is the concealing not get and something making the son they drink milk? Cash over body. Then the state son they drink milk. It's say just one cry come out now make una know. Say they for that uh, eh, prisoner. Say it don Il don dey uh, You understand me? He say because na so Sunday boo na so dey take carry Son de boo dey come put for wahala. come dey wahala. He said, make dem vote for tinubu He said, make yoruba people gather He said, if not if hausa take over He said, before that, that dey get your own stand for eh, your own country e He did say. He said, before then." He said, now na e remain twelve months They go another this thing election go They go take over He say so make yoruba people come together. He say make una vote for tinubu make una forget say when dem go come dey say if dem uh, non native wey no be yoruba people, dem go come come say eh no eh no election dem go dey say no election you understand me 2023 no election He say non native na dey come wen be say dem no be yoruba dem come dey come no no election for 2023 say dem no go vote for tinubu no election if you no vote for tinubu you know say in nigeria say election go dey you no go fit talk am say election go dey if you no vote for tinubu na you lose you understand hausa pipo go still take over dem go still march on on on una head He say the best tin say make una vote for tinubu from there una come know where una dey go you understand say because enough of people don't suffer this thing say see people eh, eh, people. see sunday go how many people dey former you say see sunday go na you don't suffer for prison no be say no get food to eat no be say no get money to buy food no be say sunday go wan become the president of oduduwa but he suffered na god na him comot am for there He now dey for there nobody look for am you understand e say nobody come find am e body dey decay all e fingers dey decay for inside prison wen he dey for there my correct people. The thing come shock me say ah, ah. He say make na vote for tinubu and e salute not me they talk am o ehn na old una go <clears throat> guys make una watch and reach ground o make una hear everything about una sef you understand my people. na wetin im talk be that one say now water don pass garri if he kpai like that, he just kpai like that. nobody find am no man find am no woman come find am e enemy just go like that without nobody looking looking for him so he said, make beg, make una vote for tinubu so make una not allow outside people to take over the seat again so make una because of that one he said because even when he did there he said na order from nigeria now he did that place He said na nigeria people na get hand for inside so see am now e hands my pipo make una share dis video subscribe guys